Ele Enigme de América. ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda turabaramukije inshuti mwese dutanguranye ibiganiro vyo muri iki gitondo ku munsi wa kane itariki mirongo itatu z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu muri iki gitondo kuri mikro muri kumwe nanje fide niyo ngabo ico novuga inzira ngiyo urugamba ng'ubwo ndarugera kuko nzi kandi mbona aho amasezerano y'iyarusha n'igiri bashingiro rero yavyaye ishikanye igihugu c'uburundi igihe ca none uwo ni perezida silvestre ntibantunganya yahoze atwara uburundi avuga aho ahagaze ku myiyerekano imaze iminsi iba mu gihugu iyi nkuru co kimwe n'ayandi makuru twabateguriye turayibashikiriza mu kanya kari imbere yamara imbere yaho dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi amakuru twateguriye kandi tugira dushyikirizwe na frederic nkurikije waramutse neza frederic watubwira amakuru avugwa muri iki gihe mwaramutse neza fidele mwaramutse namwe inshuti mwese muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika muri kumwe na frederic nkurikije agiye kubashikiriza amakuru y'incamake y'amakuru twabateguriye igihugu ca nigeria catangaje ko abantu amajana na mirongo itatu bishwe igihe abasirikare bariko batana mu mitwe n'umuhari boko haram mu gihugu ca Togo perezida Faure Nyasimbe niwe yatsinze amatora mukuru y'igihugu imyiyerekano yo kwiyamiriza urupfu rw'umunyamerika mwirabure mu gisagara ca Baltimore irabandanya ido nido y'aya makuru leta ya Niger yatangaje ko abasirikare 128 hamwe n'abasivile 128 bishwe mu mpera zindwi igihe abasirikare bariko batana mu mitwe n'abagwanyi bo mu muhari Boko Haram bagwanira kwigarurira izinga rya Lake Chad abatetsi eje ku munsi wa gatatu bavuze ko abagwanyi ijana na mirongo itanu na batandatu nabo nyene bishwe muri iyo ngwano yatanguye inyuma yaho abagwanyi bo mu muhari Boko Haram bakoreye ibitero kuri iryo zinga ku munsi wa gatandatu abasirikare b'igihugu ca Niger batangaje ko bamaze kwigarurira iryo zinga igihugu ca Niger Nigeria Chad na Cameroon vyarakoze ibitero mu misi iheze vyo kurandurana n'imizi mu rwi Boko Haram umaze kugandagura abantu barenga ibihumbi icumi ukanangaza abandi miliyoni n'imiliyoni muraruko bushira ubuseruko bw'igihugu ca Nigeria ku munsi wa kabiri abasirikare b'igihugu ca Nigeria barataye barataye tabaye abigeme hamwe n'abafasoni bashika amajana atatu bari mu ishamba rya Sambisa rimwe mu bibanza umurwi Boko Haram ucumbisemwo abantu benshi bibaza ko umurwi Boko Haram wanyuruje abana b'abakobwa amajana abiri wabatwaye muri iryo shamba ubakuye mu gisara ca Chibok umuvugizi w'igisirikare cy'igihugu cya Nigeria Colonel Sani Usman yavuze ko abo bana b'abakobwa amajana abiri banyurujwe batari mu bakobwa batabawe n'igisirikare cya Nigeria abatetsi bajejwe gutunganya amatora mu gihugu ca Togo batangaje ko perezida Faure Nyasimbe yahora atwara ico gihugu ari we yatsinze amatora yabaye ku munsi wa gatandatu umukuru w'umurwi ujejwe gutunganya amatora Tafa Tabiu aramaze gutangaza ko Mushantahe Nyasimbe yaronse amajwi umuriyoni n'igice ni ukuvuga amajwi mirongo itanu n'icenda kw'ijana akaba rero yarushije Jean Pierre Fabre bariko barahiganwa yaronse ikibanza kira kabiri afise amajwi mirongo itatu n'atanu kw'ijana igihe Mushantahe Nyasimbe azoba amaze kwemezwa umuryango wiwe uzoba utwara igihugu ca Togo mu kiringo c'imyaka irenga mirongo itanu yafashe ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu inyuma yaho se wiwe nyasimbe yadema yatwaye igihugu ca Togo mu kiringo c'imyaka mirongo itatu n'umunani apfiriye Fabre yarigeze kwidoga avuga ko ayo matora yabayemwo amahinyu yamara umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu Ban Ki-moon ku munsi wa gatatu yaratangaje yarashimagije ayo matora yongera aratera akamu abanyapolitike kabasaba kubungabunga amahoro n'umutekano muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika abategetsi bo mu gihugu c'ubufaransa bariko baratohoza ibirego bivuga ko abasirikare b'abafaransa bafashe utwana tw'udukobwa bakadukorera ivyamfura mbi igihe bari mu gikorwa co gucungera umutekano mu gihugu ca repubulika central africa mu mwaka uheze leta y'ubufaransa yashikirijwe ivyo birego n'ibiro vy'ishirahamwe mpuzamakungu bijejwe kwitaho agateka kazina muntu mu mpera zo mu kwezi kw'indwi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane nk'uko vyatangajwe ku munsi wa gatatu n'ubushikiranganji bw'igihugu c'ubufaransa bujejwe kwivuna abansi mu gihe ivyo birego vyoba ari vyo ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi buvuga ko bazokwagirwa n'ivyo vyaha bazohabwa ibihano vy'akarorero ivyo birego biriko biratuma abantu bagira amakenga mu bindi bihugu vyo muri Afrika vyahora bikoronijwe n'igihugu cy'Ubufaransa abasirikare b'igihugu cy'ubufaransa bariko barafashanya n'abasirikare b'igihugu ca nigeria mu gikorwa co gutuza umurwi boko haram ku rubibe rw'igihugu ca nigeria abasirikare b'igihugu c'ubufaransa bariko baracungera umutekano kandi mu gihugu ca cote d'ivoire kandi baranacungereye ibisagara bitari bike vyo mu gihugu ca mali bigeramiwe n'abagwanyi b'umuhari al qaida abanyagihugu barenga igihumbi baragize imyiyerekano ejo ku munsi wa gatatu mu gisagara ca baltimore imyiyerekano umukuru w'abapolisi yavuze ko yari imyiyerekano yo gusaba utungane muri amerika yabaye mu mahoro buramatari w'intara maryland larry hogan nawe nyene yaratangaje ko iyo myiyerekano yabaye mu mahoro
urakoze frederic ku makuru uhejeje kudushikiriza turasubira mu kanya radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ni umwanya w'inkuru nyamukuru zishimikira ku biriko bibera mu burundi imyiyerekano yo kwiyamiriza ingingo y'umugambi uri ku butegetsi mu burundi cndfdd yo kugenda perezida pierre nkurunziza wasubire kwitoza mu kindi kiringo cyo kuyobora uburundi mu matora yo mu kwezi kwa gatandatu yarabandanije umunsi ugira kane mu gihugu mugenzi wacu oriane itangishaka yaganiye na perezida silvestre ntibantunganya yahoze ayoboye uburundi aravuga aho ahagaze kuri iyo myiyerekano icyo novuga ni uko inzira ngiyo urugamba ng'ubwo nurutegera ndarutegera ndarutegera kubera iki kuko nzi kandi mbona aho amasezerano y'iyarusha n'igiribashingiro rero yabyaye bishikanye igihugu cy'u Burundi mu gihe cya none ikintu cya mbere ni uko ayo masezerano yafashije igihugu gushinga inzego zijejwe amahoro n'umutekano zemewe kandi zizigiwe n'abarundi bose ugiye kuraba yuko atabwoko bwogira ubu ngo buragikumiriwemo icya kabiri ni uko ari amasezerano yatumye hashingwa inzego ntwaro cyangwa inzego zirimo abaserukira bene gihugu yaba inama nshingamateka yaba inama nkenguzamateka usanga kandi ubwoko bwose burimwo mu bitigiri bitomowe n'ayo masezerano n'ibihingwa shingiro bigatuma rero ukwizigiranira hagati y'abantu no kubona yuko bose bahagarariwe biba koko ikiboneka kandi cazanye ineza mu gihugu ica gatatu ni uko kuva ayo masezerano abayeho kandi kirakomeye tumara imyaka irenze cumi ubu igihugu n'ukuri atawogira ati hari intambara nka za ngimbi zibi twari tuze mu myaka iheze zibaye twari tumaze imyaka irenga cumi turi mu mahoro turi mu mutekano mu gihugu icya kane ni uko aya masezerano kandi yatumye inzego abenegihugu bitorera rwaba urwego rw'umukuru w'igihugu rwaba urwego rw'inama nshingamateka urwego rw'inama nkenguzamateka inzego z'abaserukira abenegihugu mu makomine bitwa abantu bo mu makomine ari inzego zimara ikiringo zatorewe ibintu bitari bwaboneke kuva igihugu cyacu cikukira icya gatanu mbere gikomeye cyane muri byose ni uko rero kubera izo mpanuro zaguye byose hariho ubu ikibazo cyerekeye ubwoko cyari cyazinganitse igihugu ubu ari ikibazo cyataye rwose ubukari mbere tubona yuko cyari kukigenda giherengetera mu migenderanire y'abarundi hagati yabo no mu byerekeye no gutunganya intwaro y'igihugu birumvikana rero ko abarundi na cyane cyane urwaruka mbona bagira bati reka tubahagararire kuko bose babona aho byadushikanye nicyo gituma rero kuyahagararira abantu bakava hasi ari ibintu jewe numva kandi nshigikira murakoze cyane nyakubahwa perezida ntibantunganya iyi myiyerekano abantu batanguye kugira imaze iminsi ine aho hamaze gupfa abantu bashika kuri batanu ibaye nyuma y'aho umukuru w'igihugu Petero nkurunziza yemejwe n'umugambwe cnddfdd ko ari we agiye guserukira uwo mugambwe mu matora yimirije ariko hasohotse nyuma y'aho itegeko rivuga yuko abantu batemewe kuja mu myiyerekano ivyo mwavyakiriye gute
icyo ni ikibazo nacyo nyine ni ibibazo yuko gikomeye cyane rwose kubera kuko muri kino gihugu haramaze nk'amezi atatu haba imyiyerekano igenda irategurwa hirya no hino n'aba cyangwa bariya ishingiye kuri icyo kibazo harabaye imyiyerekano yateguwe na leta bayita bati ni imyiyerekano yo guhagararira amahoro mu gihugu hanyuma barabaye n'imyerekano yateguwe mbere n'umuganga FNDB-FDB cyagiye kiboneka ni uko iyo myerekano ubona yuko leta itigeze ibigora yinaniza ubu naho haraza rero abandi badakwiyerekana bagira bati ntitwemera yuko nk'uko twari ko turivuga mu kanya ibwirizwa nshingiro twemera yuko amasezerano y'arusha ahunyangwa kuri abo bagira bati tugiye guha kurondera ikingo cya gatatu umukuru w'igihugu yakirangije ugiye gusoma ayo mabwirizwa kuko yatanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu kunaniza rero abo bandi bituma umuntu yibaza ibibazo ni ukubera iki aho rero niho haca haza ingorane kugenda abantu babibona bakibaza bati mbe mu burundi hari umwana n'ikinono nibaza yuko muri kino gihe rero umwe wese ari muri twebwe abanyapolitike ari no muri izo nzego nyine tuzogera twikubita agashi tukagera dufata twese ko turi abana ba mugabo umwe dutegerezwa gufatwa cyo kimwe atanyagupfanyagukira atamwana n'ikinono urakoze oriyane iki kiganiro ku buryo bunonosoye mushobora kugikurikirana ku kibanza cyacu cya interineti kuri aderesi ikurikira we we we akaburungu radiyo yacu voa akaburungu komu mu gihe imyerekano ibandanya mu burundi abari ku isonga mu gutegura iyo myerekano ngo bagiye gushengezwa mu butungane umushikirizamanza kizigenza wa repubulika y'uburundi valentino bagorikunda yabwiye abamenyeshamakuru ko umugwi w'amatohoza wamaze gushigwaho mukurikirane amajwi y'umushikirizamanza kizigenza wa repubulika y'uburundi valentino bagorikunda yatororokanijwe na tabita mukamusoni
uyu mugwi ushinzwe rero kugira amatohoza kugira abateguye iyo migumuko abo ari bo bose aho bari hose bamenyekane bafatwe bace bashengezwa imbere y'ubutungane kugira barangure neza ako kazi abagize uwo mugwi barafise ububasha bwose bahabwa n'amategeko mu bijyanye n'amatohoza kugira abakoze icyaha canke abakoreshejwe mu gukora icyaha n'ibyakoreshejwe bafatwe bashengezwe imbere y'ubutungane uyu mugwi urafise kandi ububasha bwo kumviriza uwo ari we wese afise icyazi kuri iyo migumuko kugira ukuri kumenyekane uyu mugwi urafise kandi n'ububasha bwo kuyikora ku ba OPG n'ibyaba ngombwa icegeranyo kizotangwa mu kiringo c'ukwezi uhereye uno munsi uyu mugwi urongowe n'icariho c'umushikirizamanza kizigenza manirakiza adolphe
tukiri kuri iyi nkuru umuyobozi w'ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu mu burundi rigiteka anshere niko yagize aravuga ukugene bakiye ingingo y'umushikirizamanza kizigenza w'uburundi valentino bagorikunda mu kiganiro na mugenzi wacu etienne karekezi twebwe mu ishyirahamwe cyangwa riharanira agateka muntu twabonye yuko ari ukugira ngo babandanye babandanye bavuga bahungabanya agateka kazina muntu aba bantu bavuga ko bahize abantu mu ibarabara duhereye ku mashyirahamwe yigenga ko batangura gufatwa n'abandi bose novuga ko biketse uravuga muri ko muraraye ibyo bavuze bayihaye ububasha novuga kuko bashobora gufata uwo ari we wese aho rero twebwe tugira tuti bayishyizeho kugira ngo ntihagire n'umwe mu bo bari bari bakeneye ashobora bakoresha pako batamufata mwarumvise hirya y'ejo ko bari basohoye imitahe ifata pacifique ni nazo serikira fokode shimira imana bita shimira imana bita aha rero muca mubona yuko iyo komite igiyeho naje kugara erupeya bariko beruka ko kutwara erupeya bariko baca novuga amaradiyo yo nka yose mu gihugu ntavuga n'ikindi naco uwo kigiye dutera ubwo urumva amatelefone barayaciye muri aya makarite meje kuvuga nyakabiga musaga ngagara ubu ntawe utelefona mu ijoro mu ijoro twatelefona nawe kugira ngo twumvise uwuje uwuje mu ikaritsiye ajya kudutera nicyo rero jewe uwo mugwi nta kintu kinini ndawuzeye ko nabugiye ngo uri kuraraba abawurimo ni ukuvuga nka mirongo icyenda ku ijana n'abari muri uwo mugambwe sendedi ubusanzwe umushyikirizamanza afite uburenganzira bwo kubashyiraho umurwi nk'uyu mu bihe nk'ibi bumva bo iri kosa bashyize kuri aba bantu bariko baragira imyiyerekano imyiyerekano abantu bari mu ibarabara kugira ngo berekane akababaro kandi akababaro haciye amezi kuri n'ukuri ntibahirahire ngo bahonyangaga amasezerano y'iyarusha bahonyange ni uvuga ibwirizwa shingiro ubu rero barabigize aho kujya gutora inyishu y'ikibazo kiri mu barundi ni uvuga inyishu y'uko umukuru w'igihugu bivamwo amaraso ntabandanye iseseka bashyizeho umugwi kugira ngo biruke ku bantu bariko novuga baharanira amateka yabo bariko bavuga bati nyabu na nyabuna amasezerano yoroshe niyo yadushikanye ngaha niyo yatumye abagwanyi bari mu ishyamba n'abasoda b'igihugu bavuga bitirirwa ubwoko bumwe ubu bari kumwe abapolisi bari kumwe uno munsi nyakabigiragenda iragendwa iraramwa n'umututsi muto musaga nuko manifestation ariko araba haza abanyabuhonga haza abanyakamenge bose turi kumwe n'ubu tuvugana ansheri birumvikana ko telefone zifite ibibazo ifungwa rya radiyo rpa ndetse hari n'ikibazo ku biriya bijyanye n'imbuga mpuzambaga nazo zidakora neza nk'amwe muri ligue iteka mubibona mute kuba izi mbuga n'amaradiyo akumirwa cyangwa agahagarikwa nagira ntangure ndababwira ubu- ibihe turimo amashuri yose bariko barataha amashuri bari basanzwe baba mu ma interna kubera iki kubera ntacyumviriza amakuru mu gihugu bumviriza iradiyo imwe y'ubutegetsi nayo ivuga iturira ivuga ibyo by'amoko atanabikihari isanganiro ntivuga ruguru ibonesha ntivuga ruguru rpa yugaye hose ibyo rero ni amatelefone ubu bahora bahamagarana bakaba badataye ko bavuga ibiki bara- barayaciye icyo rero twebwe isiguro tubiha n'ikimenyetso kitabesha iyo novuga guverinoma zose ziri gutegura ubwicanyi mu ba- bariko bategura ubwicanyi kwica abantu badahuje ni ikimenyetso kitabesha cyerekana yuko uno munsi bashobora kuturaramo ejo bashobora kurara mu bandi ntihagire icyamira erupe yabayugaye kubera yaguma ivuga ati hariya na naha na na bariko ku musaga bariko baraterana amabuye ku musaga bariko bigenda gute abapolisi bariko bararasa abantu bariko babatera amagrenade ajya defensive bariko bararasa ama- amasasu aya y'ukuri ni ukuri kugara ayo maradiyo kugupa ayo matelefoni ni ikimenyetso kitabesha cyerekana yuko ubwicanyi bushobora kuba kandi burimo ubutegetsi mu nama twamatiko turasegemera mu ishyirahamwe ry'iteka tuvuga tuti ibi byose ibyo bagira byose bizobazwa umukuru w'igihugu na leta yiwe
ubuyobozi bw'ubushikiranganji bwitaho impunzi mu rwanda butangaza ko ibitigiri by'impunzi z'abarundi bwakira imbere y'imyiyerekano itigeze ihinduka nibyo eric bagira ubu busa adushikiriza ukigera mu murenge wa kamabuye mu bugesera uhana imbibe n'intara ya kirundo yo mu gihugu cy'u Burundi uhita uhabona udupfurumba tw'ibikoresho tw'impunzi z'abarundi bakomeje guhunga igihugu cyabo kuri ubu buyobozi bwa kamabuye buravuga ko butakiri kwakira impunzi z'abarundi ku bwinshi bwana oscar mu rwanda shyaka ni umunyamabanga nshingwabikorwa wa kamabuye turi kwakira hagati y'ijana na mirongo itanu na magana abiri kandi twari tumaze iminsi twakira hagati y'igihumbi n'igihumbi magana atanu ibitandukanye n'ibyo mu nkambi ya gashora bakirirwa bugesera bakusanyirizwamo imibare yo ngo iriyongera bwana azari karangwa umukozi wa minisiteri yita ku mpunzi mu rwanda impunzi ziri kwiyongera mu rwanda kuko twatangiye turi kuri magana atatu ku munsi none turi kuri magana arindwi uretse uwo munsi umwe umunsi hakurya i burundi bagomba gutangaza uzaba umukandida nibwo benshi bahunze tugira ibihumbi bitatu uwo munsi ariko nyuma yaho byongeye gusubira kuri wa murongo ubu tubona magana arindwi nk'uko bigaragara muri iyi minsi bake bariko amabuye ariko nabwo baraboguza ko ababishinzwe batabagereza ku gihe mu nkambi ngo babashe kubona ubufasha bw'ibanze aba twasanze bategereje bisi batwara mu nkambi ya gashora ngo bahamaze iminsi itatu je nashitse hirya y'ejo umunsi ni wa gatatu murumva rero kuguma ngaha turafise n'abana bagize ubwoba bashwi babanza kugenda kare bamaze gushika mu nkambi tukaba tutari kumwe batari kumwe n'abavyeyi ari abana bagiye mbere birumvikana ko bafise impungenge natwe turazifise turi abavyeyi aha naho ikibazo kica kidufatira muri uwo mwanya tutaronse ukuntu badukura ngaha biratubabaza cane kuko uca usanga ngaha dutafise uburyo bwo kwama turimo turifasha ngaha ngo turondere ikidutunga imibereho ukuntu imeze imvura iguye kunyagirira ku gahinga uburyamo ni ukurara ngaha mu ivu kunyene naho urondeye kuja ku ntuze nk'ahantu nko ku toilette urasaba bakakwima kumbe ukamererwa nabi urumva tufise imibereho mibi mu buryo bwose twaraye ahantu ku isima hajya hirya hajya yego niho abantuze ya abapolisi badusize ngo kubera imvura iguye muri muri ngaho ku isima niho twaraye nta n'akantu umuntu yipfutse nta n'akantu umuntu yisasiye uko nyene umuntu niko yaraye aho mu murenge wa kamabuye ubu imiryango myinshi icumbikiye abarundi batigeze baboneza mu nkambi icyakora minisiteri yita ku mpunzi aho ihagazeho haratomoye bose bagomba kujya mu nkambi bakabona ubufasha mu buryo bworoshye mu ntara ya kirundo abo barundi bakomokamo hari abagiye binangira cyane abagabo mu modoka uyavuye burundi yerekeza nyamata mu bugesera muri gahunda ze zisanzwe umuntu w'umugabo nta turugo twarabanje kurindira kugira umuntu arabe iyo uriko biratera bike tubanze tubikurikiranire hafi kubera dusanzwe dufite amatungo dutegereza gukingira nk'abantu b'abagabo twagumyeho wowe uba hano mu rwanda uri mu modoka ugiye mu biki jewe ngiye gusura umuntu i nyamata w'umuntu w'umugenzi ndafite akabizinesi ngiye gukorayo ariko ndahita ngaruka mu burundi
ukuvuga ngo aho utuye ni ubuhoro aho ntuye si amahoro kuko mu gihe abantu bafite ijambo ari abantu bafi- bari- begamiye umugambi uri ku butegetsi gusa nta mahoro aba ahari natwe tuhabaye nk'abantu tu- dutinganye ku jisho gusa kabisa biragoye kubona imodoka zitwara abagenzi ku bice bifata ku burundi ziza mu rwanda hatarimo byibura umurundi uhunze ugikandagiza ibirenge ku marembo y'inkambi y'agateganyo ya gashora ubona bibaruza abashya bivuza n'abaryamye basinziriye mu dutsinda imitwaro yabo ikibari impande muri ibi bihe by'imvura barageramiwe twabanje kubibwirwa n'abana babo ejo twari turyamye masaa tanu z'ijoro imvura iragwa nyinshi shitingi icara iratugwana benshi baranavunagurira undi urabona nko ngaha hantu murabona ahantu turyama iyo imvura iguye turashobora kugira ibibazo bikomeye hamwe kubera turaronka amaboroke hafi turara hariya hirya nari nsanzwe nza nkasanga murakina uyu munsi ko mutari gukina byagenze bite imvura yawe iratunyagira rwose nta nta kuntu byari gushoboka ubu rero dushaka bakora isuku abantu baza barabyuka mu ijoro banya ruhande y'ishitingi
dutambitse twinjira gato mu mahema twasanze ibivugwa n'abana ari impamo aho ngeze rero amahema yaguye ibiti byaguye mwiriwe mukecuru yego yego aha hantu mwaharaye mute ahantu rero baharaye uku nyene duhagaze byarasenyutse turahunga ibintu bimwe biragenda birindi biratabuka burya twamye dusokora hajya ibintu byatabaguritse none ubu se muri bwongere muharare bimeze bite abizi se ukuntu bigenda turajya gusembera inaha twoharara tukahashobora cyangwa muduhigiraho turara iby'aya mahema yabaye umurangarira bwana azari karangwa muri minisiteri yita ku mpunzi muri iyi nkambi yatubwiye ko birara bikemutse ye amahema ni amahema amahema ntabwo ari amabati n'amabati kandi hari igihe aguruka eh? iyo umuyaga uje umuyaga ni ikiza ikiza rero gi- kirasenya icyo kiza rero iyo gisenye turasana ni nayo mpamvu minisiteri iriho ni minisiteri yo, yo gucunga ibiza uko gusana biratangira ryari ko bitari gukorwa ubu ngubu byatangiwe ntabwo wasaniye rimwe hose kandi ahasenyutse ntabwo ari henshi nk'uko wabibonye wabonye ko ari ku kazi ntabwo bwira hariya umuyaga wagushije hagihagaze kuriya ku ruhande kandi hari amatsinda y'abatanga ibyo kwiyoronsa mu nkambi kubera ubwinshi bw'impunzi kumva nabyo ni ikibazo barakoresha indangururamajwi bitewe n'igihe bamwe bamaze batabona icyo kwiyorosa ibikorerwa bagenzi babo nta cyizere bafite ko byabageraho twebwe imvura imbi- imvura iratunyagira nta bintu dufise twifuka sinzi ukuntu ngaho byatugendekeye Abandi icyo baronse.
Abandi icyo baronse.
N'abandi bari Abandi icyo baronse. natwe ntibaduha ibintu twifuka imbeho yaturembeje ahubwo twagowe kwe mwashitse ryari twaje ibiri na zitanu ku munsi wa gatandatu ntabwo turaronka ibyo twifuka na bugingo n'uyu munsi none twebwe baradutoranije ntituzova tuvura ariko wumvise ko bari kubitanga batanga n'amatangazo barabitanga ariko twe ntabwo babikora u rwanda ruraba ruri impunzi zisaga ibihumbi makumyabiri na kimwe magana atanu z'abarundi icyo gusubira mu gihugu cyabo batarabona iyo byerekeza ku bambutse ni ingingo bakomeje gufata nk'inzozi eric bagira ubusa ijwi rya amerika gashora mu burasirazuba bw'u rwanda ijwi rya amerika rirabashikiriza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugiye kumviriza ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
igihugu cy'uburundi cyongeye gutakaza amahirwe ubwo abayoboke b'ishyaka riri ku butegetsi birengagije amahame akubiye mu masezerano y'amahoro ya arusha arimo igihe ntarengwa umukuru w'igihugu agomba kumara ubwo bahitagamo pierre nkurunziza kongera kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu ayo masezerano niyo yasoje intambara mu burundi akaba ari nayo yabaye umusingi w'amahoro n'ituze mu gihe cy'imyaka icumi ishize mu burundi kubera iyo ngingo uburundi butakaje amahirwe akomeye yo gukomeza inzira ya demokarasi amakuru y'uko ishyaka riri ku butegetsi cndd fdd ryemeje nkuru nziza nk'umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu azaba tariki ya makumyabiri n'esheshatu z'ukwezi kwa gatandatu yakurikiwe n'imyigaragambyo n'urugomo mu murwa mukuru bujumbura polisi yagerageje gutatanya abigaragambya yifashishije ibyuka biryana mu maso kubamenaho amazi n'intwaro ntoya ubwo bushyamirane bwaguyemo abantu babiri abandi barakomereka naho abagera kuri magana abiri batabwa muri yombi harimo n'impirimbanyi ziharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu guverinoma kandi yanafunze amaradiyo atigenga hagati aho ibihumbi by'abaturage b'u Burundi bikomeje guhungira mu bihugu by'abaturanyi biri mu Rwanda Tanzania na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bose bavuga ko bahunze iterabwoba bashyirwaho n'imvururu ziri mu gihugu cyabo leta zunze ubumwe za amerika zibabajwe n'uko ishyaka cnddfdd ryiyemeje kwirengagiza ingingo z'amasezerano yarusha zigena manda y'umukuru w'igihugu ubwo batoraga petero nkuru nziza leta zunze ubumwe za amerika zibabajwe n'ayo mahirwe uburundi bwatakaje yo gutsimbataza no gushimangira demokarasi mu gihugu leta zunze ubumwe za amerika zirasaba inzego bireba zose kwirinda icyo ari cyo cyose cyatiza umurindi imvugo zirangwa n'urwango zishobora gushora abaturage n'igihugu mu kaga ni muri urwo rwego leta zunze ubumwe za amerika zisaba impande zose kugira uruhare mu matora nta n'umwe uyakumiwemo yizewe kandi akozwe mu mucyo leta zunze ubumwe za amerika zikomeje gusaba leta y'u Burundi kubahiriza uburenganzira bw'amashyaka yose n'abakandida bayo bakiyamamaza ntawuniganywa ijambo amerika irasaba kandi leta y'u Burundi kubahiriza uburenganzira bw'itangazamakuru no kurireka rigakorera mu bwisanzure leta zunze ubumwe za amerika zirashimira ibihugu by'ibituranyi n'u Burundi kuba byaremeye kwakira impunzi zirenga ibihumbi makumyabiri z'abarundi zigasaba ibyo bihugu gukomeza gukorana n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr no gufasha guha ubuhungiro ababusaba ku mpamvu za politiki leta zunze ubumwe za amerika zizakomeza gukurikiranira hafi uko ibintu bigenda mu burundi no gufatira ibihano bikaze abazagira uruhare mu rugomo rwibasira abaturage
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika nshuti mwese muduteze amatwi mu kanya turasozera igice cya mbere cy'ibiganiro twabateguriye muri iki gitondo yamara imbere yaho reka mugenzi wacu frederic nkundikije atwibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru yo muri iki gitondo frederic urakoze fidele leta ya nigeria yatangaje ko abasirikare mirongo ine n'umunani hamwe n'abasirikare mirongo ine n'umunani bishwe mu mpera z'indwi iheze igihe abasirikare bariko baratana mu mitwe n'abagwanyi bo mu hari boko haram bagwanira kwigarurira izinga rya Lake Chad abategetsi ejo ku munsi wa gatatu bavuze ko abagwanyi ijana na mirongo itanu na batandatu nabo nyene bishwe muri iyo ngwano yatanguye inyuma yaho abagwanyi bo mu hari Boko Haram bakoreye ibitero kuri iyo zinga ku munsi wa gatandatu abategetsi bajejwe gutunganya amatora mu gihugu ca Togo batangaje ko perezida Faure Nyasimbe yahora atwara ico gihugu ari we yatsinze amatora yabaye ku munsi wa gatandatu abategetsi bo mu gihugu c'Ubufaransa bariko baratohoza ibirego bivuga ko abasirikare b'abafaransa bafashe utwana tw'udukobwa bakadukorera ibya mfurambi igihe bari mu gikorwa cyo gucungira umutekano mu gihugu cya repubulika centre africa mu mwaka uheze leta y'ubufaransa yashikirijwe ivyo birego n'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe kwitaho gateka kazina muntu mu mpera zo mu kwezi kw'indwi mu mwaka wa bibiri na cumi na kane nk'uko vyatangajwe ku munsi wa gatatu n'ubushikiranganji bw'igihugu c'ubufaransa bujejwe kwivuna abansi abanyagihugu barenga igihumbi baragize imyiyerekano ejo ku munsi wa gatatu mu gisagara ca Baltimore imyiyerekano umukuru w'abapolisi yavuze ko yari imyiyerekano yo gusaba ubutungane muri Amerika yabaye mu mahoro
nshuti mwakurikiranye ibiganiro byacu ku ijwi ry'amerika igice cya mbere cy'ibiganiro twabateguriye muri iki gitondo kigarukiye ngaha yamara kuba afise imirongo ya fm mu kanya murabandanya mukurikirana ikiganiro cy'ubuzima kira ababandanya kutwumviriza kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali no kuri radiyo inshuti ya bose kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu mu burundi naho kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri ntiyagiraho umuruja ni mu kanya gato ntimutangwe kandi ku mugoroba turabashikiriza ibiganiro by'iradiyo radiyo ijwi rya amerika mu kurindira tubifurije amahoro n'umunsi mwiza mwese
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.